raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaaytii naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan guyyaan har'aa wiixata guraandhala 15 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dargaggoonni karaa nagaa qabsaa'uu qabu jechuun ergaa dabarsan. Kaleessa godina qeellan wallaggaa magaalaa Dambidoollootti argamuun ijaarsa daandii aspaaltii Dambidoolloo muggii Doollaa Gaambeellaa walquunnamsiisu ennaa jalqabsiisanitti kana dubbatan. Gama kaaniin yakka ilaalcha buqqisa pireezidaantummaa marsaa lammaffaa Doonaald Tiraamp irratti gaggeessamaa ture sanbata darbe kana. sagalee mana maree murtii seeraan kennameen kuffisamee ega xumuramee booda egereen siyaasa pireezidaanticha duraanii maal ta'uuf deema gaaffii jedhuuf deebiin ifa ta'e hin jiru. Dhaabni beekamaa fi guddaan kan rootarii kilab jedhamu baatii darbe keessa as yuunaayitid isteetsi keessatti barattoota sadiif beekamtii kennee jira. Isaan keessaa tokko barattuu kutaa kudha tokkoo kan taate giiftii aagaa sagantaa keenya har'aa irratti keessummaa keenya. Kanneeniif ka biroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduuf gara namootti deebina.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo hoogganaan paartii haqaa waldaaf lammiilee Itiyoophiyaa yookaan Izeemaa magaalaa Bishooftuutti ajjeefamuun himamee jira. Hoogganaan ajjeefaman kun kanaan dura doorsisni garaagaraa qaamolee mootummaatiin irra gahaa akka turee fi kan ajjeefamanis rasaasaan ta'uu paartichi beeksisee jira. Waa'ee ajjeechaa kana akka gaafatame qajeelchi magaalaa Bishooftuu yaada kennuuf fedhiin agarsiisne. Muktaar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Paartiin haqa waldaa fi lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Iizeemaa hoggansi inni na jalaa Bishooftuutti ajjeefameetiniin jira jedheetiniin ibse itti gaafatamaa dhimma filannoo aanaa ada'aa tokkoffaati. Hogganni obbo Girmaa Mugas Laggasa jedhamu kuni gaafa gurraan dhala torba bara kuma lamaa fi kudha sadi dilbata gama galgalaa. naannoo mana isaatitti ajjeefamuutu dubbatame dubbi himaan iizeemaa obbo naatnaayil fallaqa raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka dubbatanitti obbo girmaa kanaan durallee qaamolee mootummaarraa doorsisni garaagaraa isaan dhaqqabaatiniin ture jedhu.
ቤቱ አካባቢ ምሽት ላይ ነው የገደሉት በጥይት ነው የመቱት naannoo mana isaatti galgala irratti ajjeefame rasaasaan dhahanii ajjeesan kanaan duras wanni iizeemaa jettu kun sitti haafu adabadhuu taa'e jedhanii doorsisanii ni turan dhiheenya kanas bishooftuu irratti walgahii geggeessuuf yaalii taasisaatiniin turre hojii kanas isatu hoogganaatiniin ture irra deddeebinee akka nuuf hayyaman yaallee isaanis nuuf hayyamuu didan. sababoota garagaraa dhiheessaatiniin turan waajjiras akka hin bananne nu danqaa turan inni jimaata hojiidhaaf dhufeetiniin finfinnee waliin turre sanbata xiqqaa ammoo leenjii adaamaa irratti kaadhimamtootaa fi hooggantoota godina shawaa bahaaf kennaa turre irrattis hirmaatee jira kunoo kaleessa galgala akka ajjeefame dhageenye jedhan obbo naatnaa'el fallaqa dhimma ajjeechaa magaalaa bishooftuutti raawwate jedhame kanarratti akka yaadanuuf kennaniif raadiyoon sagalee ameerikaa qajeelcha poolisii magaalaa bishooftuu gaafateetiniin jira. Hoogganaan damee ittisa eekkaa magaalaa Bishooftuu kumaandar Bajigaa Gurmuu dhimmicha irratti gaafatamnaaniin ibsa kennuu kan qaban ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu qofa ta'uu nuuf ibsan. Ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu kumaandar Taarikuu Laggasa dhimmicha irratti gaafannaan ammoo qorannaadhaan dura wanti jedhan tokkollee kan hin jirre ta'uu nuuf deebisan. Dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa har'a ka waggaa waggaatti dhufu guyyaa pirezidaantii ayyaaneffatanii oolan. Guyyaa ayyaana federaalaa kanatti pirezidaantota biyyattii hundatu yaadatamee oola. Ayyaaneffannaan kun waggaa waggaatti baatii guraandhalaa wixata sadaffaarra kan oolu yoo ta'u, baatiin kun baatii pirezidaantonni Ameerikaa baay'een beekamoo lama jechuun pirezidaantiin biyyattii inni jalqabaa Joorji Waashingtaniif pirezidaantiin yeroo wal waraansi biyyattii keessatti ka'e geggeessan. Abiraam Linkanitti dhalatanii guyyaa kanatti hojjetoonni garii kan akka hojjetoota mootummaa federaalaa fi hojjetoota baankii kan hojiirraa boqonnaa argatan yoo ta'u kaan garuu ni hojjetu. yakkalaalchi buqqisa pirezidaantummaa marsaa lammaffaa doonaald tiraamp irratti geggeessamaa ture sanbata dabre kana sagalee mana maree murtii seeraatti kennameen kuffiisamee eega xumurame booda egereen siyaasaa pirezidaanticha duraanii maal ta'uuf deema ka jedhuuf deebiin mirkanaawaan hin jiru. Miseensota paartii Rippaabilikaanii torba dabalatee miseensonni mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi shantamii torba akka pirezidaantichi duraanii balleessaa qabuutti sagalee itti kennan garuu murtii pirezidaantummaarraa buqqisuu sana irratti kennuuf sagalee jaatamii torba barbaachisa ture. Bulchiisa mootummaa Tiraampi booda bara jiru kana keessatti rakkooleen adda addaa paartiilee lameenuu mudachuuf jiru jedhama. Gabaasaa Maayik O'Sullivan jaalanneetu dhiyeessa.
pirezidaantichi duraanii tiraamp mootummaa yuunaayitid isteets irratti hokkara hin kakaasne jedhamuun kan murtaa'e ta'us kunis deeggartoonni isaanii amajjii ja'a himata sobaa kan pirezidaanti baayidan filannoo gaggeeffame hatan jedhan irraa madde deemokraatonni ka jedhan itti gaafatamummaan tiraamp ifa galaadha kanneen biroon immoo kana jechuuf ragaa quubsaan hin jiru jedhu tiraamp caasaa filannoo uummanni sagaleetti kennu kan silaayyuu raafama keessa ture dhabamsiisuuf hojjetaa turan jedhu kanneen himannaa irratti dhiyaate deggeran deggertoonni tiraamp immoo koongirasni ofumaa yeroo balleessaa jedhu. himannaa dhiyeessuun pireezidaantii aangoorra jiru buusuufi tiraamp garuu amma waajjira keessa hin jiru jedhan. qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti riippaabilikaanonni harka torbaatama ta'an baayiden karaa seeraan alaa aangoo qabatee ka jedhan yoo ta'u tiraampiif simannaa qabu tiraampiif hegeree gaarii jiraa ka jedhan akkuma jiran hoogganummaa paartii riippaabilikaanotaarraa kaasee filannoo dhufu kan bara 2014 irra deebi'ee filatamuun tiraamp mana hidhaa yookaan gara biyya alaa kan akka raashaa yookaan saawud arabiyaa yookaan iddoo biraatti akka dhiyeessu godhaa ka jedhanis jiru. daldalli adda addaa kan tiraamp dhuunfaadhaan qaban dhimma qiyyaafata abbootii alangaa hedduu ta'ee jira.
Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dargaggoonni karaa nagaa qabsaa'uu qabu jechuun ergaa dabarsan. Dooktar Abiyyi Ahmed kan kana jedhan wayita dilbata kaleessaa godina qeellam wallaggaa magaalaa Dambidoollootti argamuun ijaarsi daandii aspaaltii Dambidoolloo muggii Doollaa Gaambeellaa walqabsiisu jalqabsiisan irratti ture. Filannoo barana gaggeeffama jedhamu laalchisees abbaa barbaaddan filadhaa jedhanii dhaamaniiru. Kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed lixa Oromiyaa godinaalee sadii keessatti guyyaa tokkotti argamanii jiru. Kaleessa waaree booda magaalaa Niiwuork jechuun waaman Ambootti argamuudhaan daandii aspaaltii Amboo Gudarii fi Shanan Gudariin jalqabsiisanii jiru. Maaliif Amboo Niiwuorkiin akka wal fakkeessanis akkasitti ibsanii jiru.
Amboon nuuf Niiwuork ta'ee nuuf isiniifis Niiwuork akka ta'uuf bu'uuraalee misoomaa hojjannee bakka turtanii bashannantan seenaa barattan eenyummaa keenyaa agartan. Seenaa qabsoo keenya akka hubattan amboon ijaarraa amboon jijjiirraa akka maqaa ishee Niiwoork ni goona.
Gara Amboo osoo hin deemin dura kaleessa gara waaree muummee ministeera itti aanaa Dammaqa Mokonninii fi hangoota olaanoo kanneen biroo wajjin godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti heelikooftaraan argamuudhaan daandii Shaambuu Baakkoo kiiloomeetira jaatama uwwisu yommuu eebbisan ijaarsa daandii Shaambuu Agamsaa kiiloomeetira 95 uwwisu ammoo jalqabsiisanii jiru. Ji'oota afran dhufan keessatti filannoo Itoophiyaatti adeemsifama jedhamee eegamus ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Waa'ee filannoo abbaa barbaadda filadhaa. Kan nuti barbaannu namni biraa asitti fe'ee osoo hin taane fedhii keessaniin karaa dimokiraatawaa ta'een yaaddanii xiinxaltanii abbaa barbaaddan filattanii jennaan nuti sun injifannoo keenya. Nu filattan malee isiniif nu filattan malee daandii hin ijaaramu amantaa akkasii nuti hin qabnu nuti kan barbaannu uummanni oromoo ofii murteeffatee filachuu akka danda'udha abbaa barbaaddan filachuun mirga keessan nuti woo nu filattan qulqullummaan isin tajaajiluuf qophaa'adha woo nu filachuu baattan abbaa isin filattan hammannee dhungannee itti laachuuf qophaa'adha aadaan oromoo akkas waan ta'eef.
Muummichi ministeeraa kaleessa ganama magaalaa Dambidollootti argamuudhaan daandii Dambidolloo Muggii Doollaa Gaambeellaa kiiloomeetira 51 haguugu yommuu jalqabsiisan hawaasni nagaaf tasgabbii akka eegsisu waamicha dabarsanii jiru. Dargaggootaafis akkasuma dhaamsa dhaamanii jiru.
Ergaan dargaggootaaf dhaamsuu barbaadu nu keessatti qabsoon yaadaa jiraachuu ni mala. Oromoon bal'aadha. Yaada babaay'ee of keessaa burqisuu danda'a. Oromoon Oromoo irratti gaafa qabsaa'u misoomni akka argatamne kan dhaabu taanaan hin miidhamna. Misoomni haa hojjetamu. Nageenyi biyya keenya haa eeggamu. Uummanni keenya nagaan bahee haa galu. Isa kaan immoo karaa nagaa ta'een yaada keenya ibsachuu, uummanni keenya yaada keenya akka hubachuu gochuun hin danda'amu. Daandii dhaabuudhaan, yuunivarsiitii dhaabuudhaan maqaa haaraa uummata keenyaaf ummanni keenya bineensa miti, ummanni keenya nama hin nyaatu, ummanni keenya nama hin dhiibu, nama hammatee jiraatu. Waan hin qabaanne waan haaraa maqaan haaraa uummata keenyaaf akka bahu gochuun ammaaf injifannoo fakkaatu malee oolee bulee nu rakkisa waan ta'eef adara tasgabbiidhaan laphee bal'ifannee hojii qabatamaan hojii hojjennuun jaalala uummata keenyaaf qabnu agarsiisaa akka waliin dhaabbachuu akka dandeenyu garaagarummaan ilaalcha karaa nageenyaan duwwaa ta'uu akka qabu walajjeesuu, wal dhiibuu, walirratti naafuudhaan Oromoof Oromiyaa miidhuu alatti injifannoo haaraa galmeessuu waan hin dandeenyeef tasgabbiin baay'ee murteessaadha.
Sirboota Salamoon Dannaqa keessaa tokkorraa haga ta'e kan jedhan muummicha ministeera Attaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin Wallaggi biyya namoota bebbeekamoo fi biyyaaf oolmaa oolaniiti jechuun dubbatanii jiru. Kan jedhuu fi namoota birootiin caraa ol baruun qaban ture. Wal qabannee kan itti naannawa keenya misoomsinu biyya jabduu itti ijaarru ta'uu qaba. Biyyi kun gama hundaanuu duudhaa, leecalloof heddummina baay'ee miidhagaa ta'e qabdi. Hundumtuu harka wal qabannee biyya ittiin boonnu addunyaa irrattis biyya dhiibbaa guddaa geessistu akka isheen taatu hojjechuu qabna. jedhan pireezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa lixa oromiyaa keessatti ijaarsotni daandii hojjetamaa akka jiran dubbatanii jiru.
Mootummaan jijjiiramaa keenya looreetan addunyaa Dooktar Abiyyi Ahmediin gaggeeffamu waggaa lamaan darbe kana keessatti lixa oromiyaa qofatti pirojektoota kudha torba daandii irratti qofa akka jalqabamu taasisee jira. Kunis har'a magaalaa Amboo fi magaalaa Gudar seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif magaalaa lama istaandaardii kanaan daandii wal qunnamsiisu isa jalqabaa ta'a jechaadha.
Jiraataa magaalaa Dambidolloo kan ta'an obbo Lammii Bashir taateewwan kaleessaa ilaalchisee yaada qabu.
Egaa misooma eenyumtuun jibbuu misooma eenyumtuun ijaararra barbaachisaadhas misoomni jechuudha. Garuu immoo kan dursuu qabu nageenyadha. Yoo nageenya jiraateedha kan misoomni itti fufee dhufu. Kana alatti misoomni jiraatee nageenya hin jiru taanaan misoomichi illee hin dhabamaa jechuudha. Waa'ee nageenya biyya kanaa irratti mari'atamuu akka qabuuf yaada maalii akka qaban illee hin dubbanne.
Nageenya ilaalchisee eenyutu qooda fudhachuu qaba? Gama mootummaatiin qofaa ta'uu qabattee yaaddaa?
Dursi qaama wal mormaa jirurraa ta'uu qaba. Hawaasni yoo erga isaan eegalanii ta'e malee gorsa jalqaba hawaasatti kan ta'u qabu jechuudha. Mootummaan balleesseera jedhee dhiifama gaafachuu qaama wajjin mareechuu qabu wajjin mareechuun dirqama isaati.
Jiraataan magaalaa Gudar obbo Lalisaa Ejjataas akkasuma yaada isaanii nuuf qoodanii jiru.
Daandiin kun ija jaamaa tureef ganama. Yeroo baay'ee jaameedha. Karaa siyaasaa, karaa maalii, karaa maalii. Dinagdeen jira. Waan baay'ee galtee dhabuun jira. Walii nyaachuun, waraanni jira. Kanaan jajjaamee ture. Irra deddeebi'aan baay'ee jabeessee amma immoo akka banamu ni qabaa jira. Nutti toleera wanti karaa kun ija wajjin wal qabateera. Maatii wajjin ani obboleessa koo isa fagoo ilma haadha koo yookaan ilma abbaa koo isa fagoo wajjin obboleeyyan maatii biraa biraa durii wal faana kan wal qunnamuu daandii ta'a. Kanaaf inni kun xiyyeeffannaa gaariidha. Ammaaf irratti kan hojjetamuu qabudha. Harka wal qabachuun barbaachisaa, mirga walii kennuun barbaachisaa. Bakka jiran jiranii addunyaa mara irratti Itoophiyaan lammiin Oromoo hundumaatti gootonni, hayyoonni, beektonni adda addaatu jiran harka wal qabachuun utuu danda'ame. Harka wal qabannee hojjennee oduun keenya labsiin keenya kana qofa otoo ta'ee natti tola.
Magaalota lixa Oromiyaa bakka baay'eetti mootummaan riphee loltoota abaaboo shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof jedhan iddoo garaagaraatti haliillaa raawwataa turuu isaanii kan dubbatus ta'u isaan immoo haalaa turanii jiru. Humnoota mootummaa wajjin garuu lola geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Hidhattootni kunneen harka kennaa jiru tarkaanfiinis irratti fudhatamaa jira jechuun mootummaan irra deddeebiitiin ibsas baasu jiraattotni naannawaa sanaa yaaddoo nageenyaa irraa bilisaa akka hin taane ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan ji'oota muraasa booda kan gaggeessitu filannoo guutuu biyyaa marsaa ja'affaa keessatti gaheen dargaggootaa gama maraan murteessaa ta'uu dargaggoonni naannolee adda addaa dubbatanii jiru. Ogeessi seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee obbo Charinnat Hordofaa dargaggoonni osoo filannoon hin gaggeeffamin dura sagantaa fi imaammata paartilee siyaasaa sirnaan hubachuu qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffamuuf jiru kanarratti ga'een dargaggootaa maal ta'uu akka qabu irratti oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo dargaggoota iddoo adda addaarraa dubbisteetti kunoo.
Dargaggeessi biyyasaaf gaachana dargaggeessi humna oomishaa qofaa osoo hin taane hirkoo biyyaatii kan jedhu dargaggoo waganii ayyaalne naannoo sidaamaa magaalaa hawaasaarraa ijaarsa biyya tokkootiif hirmaannaan dargaggeessi roga maraan taasisu gumaacha olaanaa qaba jechuun ibseera. Filannoowwan marsaa shaniif biyyattii keessatti kanaan dura gaggeeffaman dargaggoota hirmaachisuu irratti baay'inaan hin mul'anne kan jedhe dargaggoon kun mirgas ta'e dirqama isaa hojiidhaan mul'isuuf dargaggeessi rakkachaa tureera. Kanaaf ammoo dargaggeessi mirga isaaf dhaabbachuuf hirmaachuu qabaa jechuun ibseera. Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu irratti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuudhaaf dargaggoonni carraa argatan hundaan dursanii sagantaalee fi imaammata paartilee siyaasaa sakatta'uu qabu jechuun ibseera dargaggoo waganeen.
Filannoon biyyaalessaa marsaa shanaffaan kanaan dura gaggeeffame sagaleen ittiin kennamaa ture. dargaggootaaf bu'aa buusee jira kan jedhu sakattaamuu qaba dargaggootaan adeemsi kun erga sakattaameen booda adeemsa filannoo irratti hawaasaaf hubannoo kennuu ofiisaafis hubannoo isaa cimsachuun dargaggoo irraa eegama hojii manaa guddaan dargaggeessa irra jira hubannoon kennamu kan biyyattii jijjiiru ta'uu danda'u qaba filannoon geggeeffamu haqaan akka ta'u qofa osoo hin taane paartiin filadhu kun bu'aa maalii naafis ta'e biyyaaf buusaa kan jedhu ilaalamuu qaba. Kanaaf sochii kamiyyuu keessatti dargaggeessi siyaayinaan hirmaachuu qaba jedhee yaada.
Dargaggoo Masgeen Abdiisaa naannoo Oromiyaa magaalaa Amboorraa akka ibsetti dargaggoonni paartileen siyaasaa hundi filannoowwan isaan dargaggeessaaf qaban maal kan jedhu hubachuu qabu jechuun ibseera.
Dargaggeessi amma dargaggeessi naannoo Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa jiraatu parsantiin baay'een hojjaa dhabeessa. Nagaa kan ta'e paartiin amma gara filannootti dhufu kun waa'ee dargaggeessaa hojii uumuudhaa gara hojii uumuu maal akka fedha maalii akka qabu kaayyoo maalii akka qabu yoo filatame akkaataa kana gaaffii namu paartiilee filannoo dhiyaataniif gaaffii dhiyaafachuu qaba. Amma mootummaanis ta'u amma paartiin amma bulchaa jiru kunis ilaalcha amma dargaggootaaf qabu maalidha? Karaa poolitikaas ta'e karaa hojii uumuu karaa waan tokko tokko karaa barumsaa kan gaggaafatanii itti hirmaachuudhaaf fedha kana laachuu qabu. Fedha kana gochuudhaaf immoo sochii kan gochuu qabu mootummaadha yookaan immoo paartiilee filannoof nyaatanidha. Dargaggeessa walitti sitti qabee akkamitti akka duruu filannoo kana uummate dargaggeessa faana akkamitti akka hojjechuu qabu. Ijoollee filatame dargaggeessi aangoollee argate akkamitti akka hojjechuu qabu kana kana gaggaafachuun sirriidha jedhee yaadu karaa dargaggeessa.
Dargaggoonnis ta'an kutaaleen hawaasa kanneen biroon hubannoo akka argataniif qaamni walabatee dhimma filannoo irratti hubannoo kennuufii qabaa kan jedhu immoo dargaggoo Beenjaamin Wandee naannoo Amaaraa magaalaa Baardaarraati. Itoophiyaa fooyyofte arguudhaaf dargaggeessi adeemsa filannoo irratti si'aayinaan hirmaachuu qabas jechuun ibseera dargaggoon kun.
እንደ ወጣት ምንድን ነው ከስሜት ነፃ ወጥቶ akka dargaggeessaatti dargaggeessi kamiyyuu miira keessaa ba'ee yaada hirmaachisaa kamiyyuu dhaggeeffachuu qaba erga qalbiin yaada paartilee dhaggeeffateen booda yaadaan deebii kennuuf shaakaluu qaba paartileenis dargaggoota irratti hojjechuu kan qaban dargaggootatti fayyadamuu qofa osoo hin taane dargaggootaaf egeree isaaniif waan turu waltajjii irratti dhiyeessuudhaani. Kanaaf dargaggeessi yeroo gara waltajjii dhufe yaada paartilee dhaggeeffachuun boruuf na fayyadaa kan jedhe yaadu keessaa akka fudhatuuf hirmaachuu qaba.
Ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Charnet Hordofaa gama isaaniin dargaggoonni filannoo irratti ga'ee bakka hin buufamne qabu jechuun ibsanii.
Dargaggoon humna cimaa biyyattiin qabdu filannoo kanaaf of qopheessuu qabu. Akka egeree isaanii waan murteessu waan ta'eef mana ta'anii akka namni biraa hojjetuuf eeguu hin qabanii ofumaa bobba'anii itti galmaa'uu qabu. Gaafa immoo sagantaan Dhaaboleen siyaasaa yookaan namoonni dhuunfaa filannoo kanatti duulli na filadhaa gaafa godhamu ajandaawwan isaan fayyadan addaan baafachuu qabu. Marii irratti hirmaachuu qabu. Gaaffiiwwan gurguddaa isaanii gaafachuu qabu. Kanaaf falmiin hojjedhee waanuma egeree isaaniitii irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf dargaggoon hojii guddaa hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf ajandaa egeree isaa murteessu kaasee isarratti maal akka qaban warri dhaaba siyaasaa kun maal akka qaban maal akka qopheeffatan akkamitti gaafilee san deebisuudhaaf akka qophaa'an sirriitti hubachuu qaba kanaaf kanaanis hirmaannicha baay'ee guddisa filannichis ajandaa uummataa irratti akka ta'u baay'ee gargaarsa godhu jechuudha.
Osoo filannoon hin ga'iin adeemsa filannoo irratti dargaggoota irraa ni eegama dhimmoota jedhanis ibsaniiru barsiisaan kun.
Dargaggoon nama isaan deeggaran yookaan dhaaba isaan deeggaran naamuusaan masakamanii Duula na filadhaa isaa kakaasu namoota kakaasu nama kakaasu qabu jechuudha. Namni deemee akka galmaa'u namni guyyaa filannoo dhufee akka filatu yaada immoo dhaaba filatu akka murteeffatu jechuudha. Yaada san gurguruudhaan namni filatu sun dhaaba isaan barbaadan akka filatu gochuudhaaf hojii guddaa hojjechuu qabu. Filannoon kun carraa biyyattis carraa dargaggootatis kan murteessu. Tattaaffii kana keessatti sagaleen uummataa akka dhaga'amu. Dhaaba deeggaran, nama deeggaran, sagantaa deeggaran akka uummanni hubatu, akka filannoo uummanni filannoo qabaatu, filannoo isaa akka addaan baafatu, deemanii uummata kakaasuudhaan, yaada isaa tatamsaasuudhaan kanarratti ga'een isaanii baay'ee guddaa. Keessattuu gaaffilee gurguddoo biyya kanaa deebi'uu qaban addaan baasanii uummata kaanis dammaqsanii warra gaafii kana deebisuudhaaf qophaa'e caasaas ijaarama gaariis qabu. Akka uummanni keenya filatu gochuu irratti dargaggoon dirqamas gabaa hojjechuus qaba jechuudha. Yoo dargaggoon kanan goone filannoon kun hirmaachisummaan isaa baay'ee wannoo jedhu gadi dhufa jechuudha.
Dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa naannoo adda addaa irraa dubbise gaheen dargaggoonni filannoo keessatti qaban olaanaadha jechuun haala kamiiniyyuu mirga dimookiraasii isaanii sirnaan fayyadamuu fi dirqama isaanii ba'uuf qophii ta'us ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dargaggoonni hedduun mana barnoota isaanii fi hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin yeroo adda addaa mana barnootaa dhaabolee beekamoo fi mootummaa irraatuun hafiin beekamtii argatu gumaacha isaanii hawaasa keessaa qaban hirmaannaan isaanii mana barnootaa keessatti qaban akkasumas fakkeenyummaan isaanii hiriyoota isaanii biratti gama barnootaa fi hojii isaaniin kan ka'e barnoota sadarkaa olaanaaf illee innaa dhaqan carraa barnoota tolaa yookaan iskoolarship akkasumas badhaasa adda addaallee ni argatu kanneen haala akkasiin dhaaba beekamaa tokkorraa beekamtii argatan keessaa as yuunaayitid isteetsi kutaa peensilveeniyaa kan jiraattu. shamarree giiftii aagaa keessummaa keenya har'aati tuujubee dubbise.
torbanni darban keessa dhaabi beekamaan guddaan kan rootarii kilab jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. giiftii gara raadiyoo sagalee ameerikaa baga nagaadhaan dhufte.
Soomaasitti naafeeroo keessan.
giiftii eessa jiraattaa eessaa baratta.
Mana barnootaa Miranaayitii keessan baradhaa fi magaalaa Laankaaster Peensilveeniyaan jiraadha.
Giiftii egaa Rootarii Kilab torbanneen darban keessaa barruu tokko maxxansee ture barruu sana akka dubbifnetti ati barattoota beekamtee argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtee argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse eenyus si filate?
Kan na filate gaggeessa mana barumsaa kooti. Barsiisaa koofaa kan na filatame dandeenyee hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitiin kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaaddooraa and National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte giifti?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin barsiiftu jechuudha. Ambaasaadaraan barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaadaraan barattootaas ta'ee filatameera jettee maalli hojiin kee yookaan maalli qoodi kee akka ambaasaadara barattoota mana barumsaa keeti.
Barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti himan.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxanse sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akka itti gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan inni hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een yuuniseef yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akka itti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta yuuniseefiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa ijoollee xinnoo biyyoota guddataa jiran keessaa gargaarraa. Gaaree UNICEF kan steetii koo keessaa gargaartu hundeessituudha. dhaa yookaan koofaandiriidhaan immoo amma fakkeenyaaf akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee volunteerii ta'anii hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa hojjennaan nama beennus bitaa jennaa sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa achirraa argattan isin immoo karaa yuuniseefiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas yuuniseefiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isatti naa kaaftee kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta.
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedhaa malee kana mana barumsaa koo miti.
Kana malee giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'uu mana barumsaa keessattis haa ta'uu. kanaan ala waan hojjettu qabdaa.
Isa kana duwwaatu hin ta'e ani saayinsii faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture so waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture improvementii ijoollee baay'een argaa garuu innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaal qulqulluufi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e giifti.
Okay, definitely harmee koo waan gaarii akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaafi adda durummaadhaan harmee keetti fakkeenya sii ta'e jechuudha.
Eeyyee.
Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdu.
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsaa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuuf qabu.
Giiftiin as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalattee guddatte afaan Oromoo tattaaffii ofiisheetiin barattee hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomi jennaanii. ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna giiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha hedduu galatoom.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan